iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ntiyadirwemo basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha mu burundi amasengesho y'iminsi itanu yateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye uyu munsi ku wa kabiri yakomeje i bujumbura amasengesho atuma abantu biyumvanamo atuma abantu baronka impanuro zijyanye no gutwara neza zijyanye no kurwanya ibiturire zijyanye no gukundana hagati yabo zijyanye no kwirinda kuremenaniriza inteba ishushe bagenzi babo
uwo ni eric nsengimana uyoboye ishyirahamwe nyafurika ry'urubyiruko ajape afurikani umuryango w'abibumbye urasaba libiya gufasha gushyira ingufu mu gutegura amatora naho muri israheli icyo gihugu cyateye misire ku butaka bwa siriya iyo misire ikaba yakomerekeje benshi ayo makuru n'ayandi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umujyanama wa on mumbabarire muri afganisitani ababonye ibyabaye bavuze ko ingabo z'abatalibani uyu munsi ku wa kabiri zarashe mu bagore b'abakangurambaga bigaragambyaga i kabul bamagana inzitizi zashyizwe ku bagore mu gihugu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eugenia mukankusi abo bagore bakoze ingendo mu mihanda y'umurwa mukuru wa afganisitani berekeza kuri minisiteri ishinzwe guteza imbere umuco no gukumira imyitwarire mibi muri sosiyete iyo minisiteri niyo ikurikirana abatubahiriza itegeko rya isilamu nk'uko abatalibani baryumva abigaragambyaga bari bafite ibitambaro byanditseho amagambo agira ati turambiwe ivangura hari n'ibyari byanditsweho ngo turi ijwi ry'abaturage bashonje ibindi byari byanditseho ngo twe abagore turi maso kandi twanga ivangura kuki mwafunze amashuri iyo myigaragambyo irasaba akazi ibiribwa n'uburezi ibaye hashize iminsi ibiri iyo minisiteri itanze itegeko ribuza abagore gutemberera mu mpande z'igihugu cya afganisitani ibyo birarushaho gusubiza inyuma uburenganzira bwabo amategeko mashya agabanya ubushobozi bw'abagore bwo gutembera ntibashobora kurenga ibirometero mirongo irindwi na bibiri keretse gusa baherekejwe n'umuntu w'umugabo wo hafi mu muryango ayo mategeko anavuga ko abashoferi b'amatagisi bashobora gusa gutwara abagore bambaye umwambaro ubatwikiriye mu maso bateze igitambaro kandi bakirinda gukina umuziki mu modoka zabo guverinoma yemereye abana b'abahungu gusubira ku mashuri ariko abakobwa mu ntara nyinshi muri afganisitani baracyategereje uruhushya rwo gusubira kwiga abagore hafi ya bose kandi babujijwe gusubira ku mirimo ubwo abatalibani baherukaga ku butegetsi bwa mbere kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na rimwe abakobwa ntibari bemerewe kujya mu mashuri kandi abagore bari babujijwe gukora no kwiga
umujyanama wa oni kuri libiya yasabye iki gihugu kwihutira gushyira ingufu mu bijyanye n'amatora ni nyuma y'uko icyo gihugu gisubitse amatora yateganijwe muri uku kwezi ni inkuru nanone twateguriwe na eugenia mukankusi stephanie williams yavuze ko icyo libiya yagombye kwibandaho ari ukureba uko amatora yakorwa aho kwita ku maherezo ya guverinoma y'inzibacyuho yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters mu kiganiro bagiranye ko abenshi mu banyaribiya bashaka ko icyo yise igihe cy'inzibacyuho kitarangira kigira iherezo itora ryari riteganyijwe ku itariki makumyabiri n'enye y'ukwezi kwa cumi n'abiri cyakora ryarasubitswe nyuma y'impaka ku mategeko y'ibanze yagenderwaho aha harimo ibyo umukandida agomba kuba yujuje n'uruhare rw'ubutabera mu bijyanye n'ubujurire inteko ishinga amategeko ifite icyicaro mu mujyi wa tobruk mu burasirazuba bwa libiya yatowe mu mwaka wa bibiri na cumi na kane irimo kujya impaka ku gihe itora rizabera ikindi basuzuma ni ukureba niba guverinoma y'ubumwe bw'igihugu na minisitiri w'intebe abdulhamid ali dibeiba kandida mu itora rya perezida bagumaho abajijwe niba yumva guverinoma y'ubumwe igifite umumaro williams yavuze ko ari inteko ishinga amategeko yabigena ariko ko icy'ingenzi mu by'ukuri gikenewe kwitabwaho ari ugukoresha amatora yongeyeho ko ikintu cyose cyahinduka muri guverinoma kigomba gukorwa hakurikijwe amategeko yashyizweho n'amasezerano ya politiki yabanje yari yemewe ku rwego mpuzamahanga
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igihugu cya israeli cyagabye igitero cya misiri ku butaka bwa siriya icyo gitero cyangije byinshi ni inkuru twateguriwe na oriyani itangishaka amakuru ava mu bice bitandukanye harimo no mu itororokanizo ry'abafaransa afp havuga ko igitero cyagizwe na israel kuri siriya cyatewe kiva mu ruzi mediterane kigirwa ku kivuko ca latakia aho cononye vyinshi congera gitera imiriro ikinyamakuru co muri siriya sana kimenyesha ko vyabaye mu gitondo co kuri uno musi wa kabiri latakia ni ikivuko gikomeye c'ubudandaji muri siriya kibaye ikibanza ca kabiri kigizwemwo igitero muri uku kwezi israel kimaze gukora ibitero bitari bike ku butaka bwa siriya kuva intambara ya gisivili itanguye muri ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe igihugu ca israel nticigera kivuga ku bitero gikoze ariko kiremanga ko gihora gikora ibitero ku migwi y'abagwanyi canke ku bidandazwa bimwe bimwe bijabuka muri siriya mu mugambi waco wo kugwanya ko irani igira icicaro gikomeye muri ico gihugu
umubare w'abantu bahitanywe n'umwuzure ukabije muri leta ya bahiya mu gihugu cya brezil ukomeje kuzamuka ni inkuru ya eugenia mukankusi uwo mwuzure wabaye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa brezil umaze guhitana abantu makumyabiri mu gihe guverineri wa leta ya bahiya yatangaje ko ari amakuba akabije abaye mu mateka y'iyo leta yanavuze ko abatabazi barimo kwitegura guhangana n'indi mvura izagwa muri iyi minsi iri imbere leta ya bahiya hafi ya yose hituwe n'abantu bagera kuri miliyoni cumi n'eshanu yahuye n'ingaruka z'imyuzure yamaze ibyumweru nyuma y'amapfa y'igihe kirekire yaje akurikirwa n'imvura nyinshi imyuzure mu bice bimwe yari yakajije umurego mu ijoro ryabanjirije noheli no mu gitondo cya noheli nyuma y'uko ingomero ebyiri zinaniwe gutega amazi bituma abaturage bashakisha ahantu hari ubutaka bwegutse abakozi b'ubutabazi bazengurutse umujyi wa itabuna mu majyepfo ya leta ya bahiya bari mu twato duto bagendaga bakura abaturage mu ngo zabo abo barimo n'abari basohotse mu mazu banyuze mu madirishya yo muri etaje ya kabiri guverineri wa bahiya louis costa kuri twitter yavuze ko komine mirongo irindwi n'ebyiri ziri mu bihe bidasanzwe mu ijambo yavugiye kuri televiziyo costa yahuje ibyabaye ku ruhande rumwe n'amakosa yagiye akorwa mu gihe cy'imyaka myinshi aha yavugaga ku bijyanye n'ibikorwa remezo no gutegura umujyi
barakoze bagenzi bacu eugenia mukankusi na oriyani itanga ishaka batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu kubifuza kutugezaho ubutumwa mwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu umunsi mwiza wo gusoza umwaka ubu ni umunsi w'ubunani mwatwandikira kuri imeri yacu ariyo radiyo yacu arobas gmail akadomo com mu kanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi amasengesho y'iminsi itanu yateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye arakomeje i bujumbura umwe mu bayarimo mu bayirimo mu bayarimo eric nsengimana mumbabarire uyoboye ishyirahamwe nyafurika ry'urubyiruko ajab africaine yaganiye na mugenzi wacu frederic nkundikije amubwira uko byifashe amasengesho yatunganijwe na nyiricubahiro n'umuryango wiwe ariko agenda neza kandi turashima cyane indongozi zose ziri ngaha ziraronka inyigisho zitandukanye zikaronka inyigisho zijyanye n'uburongozi buno munsi twize ku bijyanye n'uburongozi urwaruka rukaronka inyigisho zarwo zi- zirujejwe hanyuma tugasenga tukegereza imana igihugu cyose abagiserukira eh, bi- biriko bigenda neza ngaho ku kibuga cya etesi abategetsi canke abakuru b'amadini bashobora kuba bashikirije amajambo ni nk'abande uyu munsi uyu munsi abashoboye gushikiriza amajambo baba batandukanye haba harimo aba- abangirikani hakaba harimo abaporoti hakaba harimo aba- abakatolika rero uyu munsi nta mukatolika yavuze mugabo kuri porogaramu baba bariko baba bacanze kuko eh, iba ari ico bita eh, priere interconfessionnel aya masengesho n'amasengesho yatanguye ahaheze imyaka itari mike ku bwanyu akamaro kayo ni akahe Aya akarusho mubona ku byerekeye cane cane ku kuntu ah, abarundi bitaho ubuzima bw'igihugu eka babandanya bafatana mu nda ego amasengesho amaze kugira ikimazi kininiya ndetse murabizi ko eh, n'igihe kimwe twigeze kuvirirwa hasi n'amakungu amakungu akatwanka kandi atutsiza ubusa ariko ah, ico gihe oh, twarasenze turegera imana imanza zose twari dufise turazishikiriza imana akarenganyo ka- kari bari badusizeko imana tuyishikirije ivyo birego izo manza turazitsinda hanyuma kandi tuzis- tuzisindanishijwe n'imana hanyuma kandi eh, amasengesho atuma abantu biyumvanamwo atuma abantu baronka impanuro zijanye no gutwara neza zijanye no kurwanya ibiturire zijanye no gukundana hagati yabo zijanye no kwirinda kuremenaniriza inteba ishushe bagenzi babo zijanye n'ingene indongozi zikwiye kuba indongozi zidatwaza igitugu ahubwo zikwiye kuba indongozi vy'ukuri zishobora kuba ari izo muri leta nkozi leta mvyeyi rero kuva amasengesho atanguye twagiye tubona ukuboko kw'imana mu burundi aho nk'ubu murabizi eh, aho igihugu cy'uburundi cyari kigeze baguma twagisirayo atakazina muntu imana irabikora ibyo bihugu byose uyu munsi biriko bira- birunga ubucuti n'uburundi uko byagiye bi- bifata ibihano ibyo bihano bagiye bafata niko bagiye bariko barabikura kuko karetse ubw'umwana w'umuntu urabye makwisansi urabye ico imana yarengeje uburundi yaturengeje ibintu vyinshi vy'amaporobu ireturenganisha ibintu vyinshi amarezolisiyo yawo niyo utavanako yose yarahagaze ayo masengesho ico gikorane kiriko kiba mu gihe kw'isi hose ikiza ca covid cumi n'icenda cane cane ubwoko bushasha bw'uyu mugera omicron bugeramiye amakungu abari muri ico gikorane nta makenga bafise ku vyerekeye u- gushobora kwandura iyo mugera mu gihe hakoraniye abantu uko twumva baharugwa mu bihumbi ego ingamba zo kwirinda ico kiza zarafashwe kuko ntawinjira mu kibuga adakaravye hanyuma aje gukaraba baramuhereza agafukamunwa hanyuma abandi nabo bakaba bafise desinfekta ibidesinfekta hanyuma kandi tubibutsa ko nk'uko nyene icobera umukuru w'igihugu yabivuze uyu munsi igihugu carafashe ingingo z'uko ico kiza mu burundi bakipima ku buntu bakakivura ku buntu rero nta nta kibazo biteye abantu ni benshi nivyo vy'ukuri kuko bose baza kurondera imana kandi imana niyo mu- isumba vyose niyo yaturenganije Ko- korona ya mbere ya 2019 iyi mikorome iriko iraza uno munsi nayo nyene ntankeka ko itazoyiturenganisha Eric euh, Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ry'ugwarukanya Afrika AJAP africaine muri muri ico gikorane murakoze cane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika natwe turabashimiye radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bo mu ntara kivu y'epfo iri mu burasirazuba bw'igihugu bakoze imyigaragambyo yo kwamagana amasezerano ari hagati y'u rwanda na kongo yo kohereza abapolisi b'u rwanda gukorera mu mujyi wa goma ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasitenga hirya no hino mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'epfo biriwe mu mazu nta mirimo yakozwe mu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri birindwi uvuye ku mupaka wa Kavimvira uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi amasoko yafunzwe abanyeshuri ntibize amaduka yiwe afunze ndetse n'ibinyabiziga ntibyagaragaye mu ibarabara Adrien Zawadi ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu ntara ya Kivu y'epfo yabwijwe igihe Amerika ku murongo wa telefone ko bakoze imyigaragambyo yo kwanga ko igipolisi cy'u Rwanda cinjira muri Kongo bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda gishinja ubwicanyi bwinshi bwakorewe muri Kongo yagize ati Rwanda ni mmoja katika manchi zilizotuletea usalama mdogo kwa eneo zetu za huko.
u rwanda rwateje umutekano muke ini wacu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo urwenda na gatandatu u rwanda rwateye igihugu cyacu ngo ruje kurwanya inyeshyamba zabo hari inyeshyamba zagiye zishyigikirwa n'u rwanda mu guteza umutekano mu kino none ngo nibo bazaza kuturindira umutekano ntabyo dushaka Na marebelio sana sana zilikuwa suteni na Rwanda kwa kuletea usalama mdogo. Tumekataa hiyo mambo.
bamwe mu bacuruzi bo muri bubira bavuga yuko imyigaragambyo y'uyu munsi yabahombeje cyane bitewe n'uko batakoze twebwe twacuruzaga inka tugacuruza n'inyama ariko hakaba n'abandi bari pembeni yacu bacuruza indagara bacuruza intoryi bacuruza ibintu byinshi by'ibiribwa kandi ibyo nibyo bibabeshaho kugira ngo barye nimugoroba ariko uyu munsi nta bakoze hakaba abandi batwara amamoto abadarisite amamodoka baje i bukavu baja i burundi ariko uyu munsi bose nabo ntibakoze kandi nicyo kibabeshejeho ariko uyu munsi twahombye twabuze n'icyo dukora twabuze n'aho turangurira na twabuze n'aho tugurira n'ibintu byinshi hari abasanga sosiyete sivile zo muri iyi ntara ya kivu y'epfo zari zikwiriye gukora imyigaragambyo yo kwamagana imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri teritwari ya uvira aho gukora imyigaragambyo y'abantu bataragera muri congo felix serugayi ni umushakashatsi wigenga muri uvira jesi mbona impamvu bavuga ko bariyama abapolisi b'abanyarwanda kuza muri congo mu gihe nanone aha dufite za rede tabara muri iyi misozi ugasanga ntabwo na rimwe bakoze imyigaragambyo bashaka kubirukana no kugaragaza ko bahari ariko eh, ico ico kinyereka ko bafite icyo twita complicité ni ukuvuga ngo abangaba nibo babazanye ibo barabemera abo barimo bazane nk'aho bitabaciyemo nta mpamvu rero yo kuba abantu bakora iyi manifestation journée morte mu gihe ah, ah, haruguru huzuye inyeshyamba nyinshi nta na rimwe bakoze iyo manifestation ngo bayange mashimango mafikiri ni umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile muri uvira avuga yuko kenshi na kenshi bagiye bamenyesha inzego za leta uko imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga yinjira mu misozi miremire ya uvira yumvikanishije yuko tariki ya mirongo ibiri na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibibiri na mirongo ibiri na rimwe bavuze yuko hari abasirikare b'u burundi binjiye muri uvira yagize ati Migomo baridi tushaifanya mara mingi sana, tulilalamika ma- mara mingi sana par rapport na mainfiltration des groupes armés. Là, je, je prends les cas récemment, le 25 à le 24, il y a eu infiltration, il y a armée, il y a eu moins, il y a armée burundaise, tout- plus de 380 personnes. Armée burundaise, il traversait facilement, on était à Kitemesho.
twagiye dukora imyigaragambyo Balipanda inshuro paka mlima nyinshi Lemera, twamagana uburyo eh, imitwe yitwaje bana- ibigwanisho banapita paka Kidoti, yinjira Nyawera, paka umurima tariki ya mirongo ibiri na wa gatanu y'ukwezi Nyawera, kwa cumi na paka kabiri msiwa wana- hari ingabo paka z'uburundi mlima zirenga Lemera, magana atatu Kidoti, mirongo urunani Lai, zinjira ahitwa Kumaya, kitemesho Lemera, Tusa.
bazamukira mu misozi ya remera banyura ahitwa kidote nyawera bajya ahitwa gifuni minisitiri muya ya patrick umuvugizi wa leta ya kongo mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'ibitangazamakuru bitandukanye ahakana yuko nta polisi y'u rwanda iri muri kongo kandi ko nta mushinga bafite wo kuzana igipolisi cy'u rwanda muri kongo vedasi ngabo ku bwaradijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo tukiri kuri iyo nkuru abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi batunzwe n'imirimo yo kwambutsa ibicuruzwa hagati y'umujyi wa bukavu n'akarere ka rusizi barataka igihombo ni nyuma yaho kuri uyu wa kabiri batashoboye gukora bitewe n'uko abanyekongo hafi ya bose bubahirije akamo k'imiryango ya sosiyete sivili ya kivu y'epfo yasabye kuguma mu ngo ntibajye mu mirimo kuri uyu wa kabiri umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru mu itangazo ubuyobozi bw'ihuriro ry'imiryango ya sosiyete sivile y'intara ya kivu y'epfo bwari bwashyize ahagaragara ku wa kane w'icyumweru gishize bwasabaga abaturage bose b'iyo ntara ko kuri uyu wa kabiri bahagarika imirimo ndetse bakaguma mu ngo ku bw'iryo huriro ibyo biri mu rwego rwo kwifatanya na bagenzi babo ba kivu ya ruguru na ituri mu kwamagana ibibazo by'umutekano muke ariko by'umwihariko kwifatanya n'abagoma mu kwamagana iyoherezwa ry'igipolisi cy'u rwanda ku butaka bw'igihugu cyabo nubwo ubutegetsi bw'intara ya kivu y'epfo mu itangazo bwari bwashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere bwasabaga abaturage kudaha agaciro ako kamo bakajya mu mirimo yabo ya buri munsi isoko z'ijwi rya amerika mu mujyi wa bukavu zatubwiye ko abaturage bubahirije ibyo basabwe n'imiryango ya sosiyete sivile yaba amasoko amahahiro manini n'amaduka amabanki yewe na byinshi mu biro by'inzego z'ubutegetsi mu mujyi wa bukavu byagumye bifunze kuri uyu wa kabiri ku mipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri ihuza akarere ka Rusizi n'umujyi wa Bukavu, urujya n'uruza rwari rwagabanutse cyane. Hambukaga umuntu umwe umwe, ariko kandi n'abageragayo bahitaga bagaruka kuko mu magambo yabo nta mikorere ihari. uyu ni umwe mu bemeye kuvugana n'ijwi rya amerika nyine ntabwo nta n'ahantu hafunguye nta mikorere nta kintu umushinga unobera iyo hari imyigaragambyo guhera hano nta muryango n'umwe ufunguye Nta- nta kintu kimwe wakorera hakurya kandi rero natwe tugarutse twese abantu bose batwigarukira abakesha amaramu ku bucuruzi bakorera muri iki gihugu gituranyi bo bari babuze ayo bacira n'ayo bamira ibicuruzwa nyine twoherezaga nabyo byanze turagira ingaruka nyine turajya mu buzima bubi Ubu ni ukuguma mu buzima bubi nyine n'ibyo twari dutangiye kujya ducuruza urabona ko ubwo none buri bihombe turi bugiremo igihombo gikomeye cyane kubera ko ibi byabaye uraruzi ko kenshi dukunda gukorera muri congo urumva nyine ni igihombo nta kindi ni igihombo niba twari dufite amafaranga tukaba twagiye kuyaranguza ibicuruzwa tukaba tutabonye ababitugurira turahomba bya bicuruzwa twari twararanguye tugiye kugurisha birahomba ikindi cya kabiri ingaruka ziza kutugeraho mu ngo zacu mu muryango ni ingaruka zo kubura ibyo tugaburira ku bana kubera ko mu buzima bwa buri munsi ibyo kugaburira abana twabikuraga mu bucuruzi ingaruka z'ihagarikwa ry'imirimo mu mujyi wa bukavu kuri uyu wa kabiri ntizagarukiye ku bacuruzi gusa ahubwo na bagenzi babo bakoraga imirimo yindi ifite aho ihuriye n'ubwo bucuruzi mu gihe ku mupaka wa rusizi ya mbere imodoka zabaga zinyuranamo zambutse ibicuruzwa izindi zipakira kugeza ku gicamunsi cy'uyu wa kabiri nta n'imwe yari yakambutse amakamyo yazaga akazana ifu tugapakiza mu modokari z'igikungu nkanjye naryaga ari uko nakoze kwa ayo mafu n'abana singira isambu ikongo niho twapakizaga imizigo ikajyayo bakaduhemba ubu rero tugiye gutaha nta kazi Aha ku mupaka dukora imirimo y'u- y'ubwikorezi turabakorana turi kwibaza nyine uko bigenda kubera ko twaje gushaka ikiro cy'ifu nyine turi kubona tutarya uyu munsi kubera twabuze akazi mu itangazo ryayo rihamagarira uku guhagarika akazi imiryango ya sosiyete sivile ya kivu y'epfo yisegura ko icyo gikorwa kitagambiriye urwango ku banyamahanga yivuga ahubwo ko ikigamije ari ukwereka leta ya kongo ko badashyigikiye iyoherezwa ry'ingabo z'amahanga ku butaka bw'igihugu cyabo kuko n'iryabaye mu myaka yashize nta kindi ryazaniye abanyekongo uretse akaga na n'ubu bakirimo nyamara haba ku ruhande rwa kongo n'u rwanda bahakana ko nta gahunda yo kohereza abapolisi b'abanyarwanda muri uwo murwa mukuru wa kivu ya ruguru mu kiganiro aheruka guha ijwi rya amerika bwana vincent karega uhagarariye u rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo yavuze ko ibyo ari ibihuha bikwirakwizwa n'abo yise abadashaka amahoro n'umubano mwiza bwana patrick muyaya katembwe umuvugizi wa guverinoma ya kongo nawe aheruka guhakana ko nta masezerano yihariye yo kohereza abapolisi b'abanyarwanda i goma leta ye yigeze igirana n'iy'u rwanda uwo mutegetsi yavuze ko amasezerano yasinywe ari ayerekeranye n'ubufatanye hagati ya polisi zo mu bihugu by'umuryango w'uburasirazuba bwa afurika igihugu cye cyenda kubera umunyamuryango remistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc guverinoma y'igihugu cya nigeri yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bwayo abanyarwanda umunani umuryango w'abibumbye wohereje kurangirizayo igifungo bakuwe i arusha mu gihugu cya tanzania mugenzi wacu tim ishimwe niyo nkuru atugezaho minisitiri hamadu adamu sule ufite mu nshingano ze ubutegetsi bw'imbere mu gihugu no kwegereza abaturage ubuyobozi yahaye abanyarwanda umunani iminsi irindwi yo kuba bavuye ku butaka bwa nigeri ibi byasohotse mu itangazo yashyizeho umukono yisunze ingingo zinyuranye zo mu itegeko nshinga rya nigeri umunyamabanga mukuru muri iyi minisiteri n'umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu bagomba kumenyesha mu maguru mashya abo iri tegeko rireba kandi rigasohoka no mu igazeti ya leta nta mpamvu nyirizina zashyizwe muri iri tangazo ryirukanisha abanyarwanda muri nigeri ariko risobanura ko ari ukubera impamvu z'ibijyanye na diporomasi aba bagabo bari bajyanywe muri nigeri kubayo abo ni zigira nyirazo prote nzuwonemeye francois ntiziryayo alphonse muvunyi tarisis ntagerura andre nsengiyumva anatole mugiraneza prosper na sagahutu innocent iri tegeko rya minisitiri sure rije nyuma y'uko ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe leta ya nigeri yari yasinyenye amasezerano n'umuryango w'abibumbye y'uko hasuzumwa iyimirwa ry'abagabo barekuwe cyangwa bagizwe abere n'urukiko hagati aho imiryango y'ababaye abere bamaze kuburana n'abarangije ibihano byabo barasaba ko bakoherezwa iraye mu buhorandi cyangwa urukiko rukabohereza mu miryango yabo aho iri ku isi hose barifuza ko uburenganzira bwabo nk'ibiremwamuntu bwubahirizwa mugenzi wacu venuste nshimimana yaganiriye na madamu leonsi ntagerura amubaza uko yakiriye iki cyemezo dore ko umugabo we nawe ari mu bakozweho n'iki cyemezo cyafashwe na leta ya niger nanjye byandenze narumiwe kuko murabona abantu babavanye aho bari bari babajyana muri kiriya gihugu niger aho bari bari ni arusha babajyana muri nigeri bavuga ko nigeri na na Nations Unies bumvikanye ko aba bantu aribo bagomba kujya ngo nicyo gihugu bababoneye cyemeye kubakira bahageze rero ku itariki ya gatandatu z'ukwa cumi n'abiri nibwo bahageze noneho uyu munsi ku wa mbere kuri iyi tariki y'uyu munsi babazaniye ibyo bipapuro bibabwira ko bagomba kuba bavuye muri icyo gihugu numiwe nta sinzi ukuntu nabibabwira numiwe cyane kubona babavana ahantu bakahageza ahandi kandi bavuga ko bemeye kubakira noneho rero bakababwira bati ntitukibashaka kuri iki gihugu nanjye byandenze ntabwo nabona uko mbisobanura none se baba bamenyeshejwe igihugu bazajyamo n'ibirukanwa muri nigeri hashwi nta gihugu babamenyesheje nicyo kibazo nyine kuko babahaye impapuro zanditseho ko bagomba kuba bavuye muri icyo gihugu ngo babaha iminsi irindwi ko bagomba kuba bahagurutse bagiye ikindi gihugu bazabashyiramo rero ntabwo ntabwo nkizi nabo ubwabo ntabwo bakizi mbere y'uko bajya muri nigeri habaye amasezerano hagati y'umuryango w'abibumbye n'igihugu cya nigeri cyari cyemeye kubakira kuba gihisemo kubirukana ibyo ngibyo biteganijwe muri ayo masezerano hashwireka da muri ayo masezerano bavugaga ko bazagenda bakajya muri nigeri bakahamara umwaka noneho nyuma umwaka bari mu maboko ya Nations Unies noneho nyuma y'uwo mwaka ubundi bakirwariza bakirwanaho icyo kintu rero ntabwo cyari mu masezerano rwose ntabwo byari birimo nabo babibonye uyu munsi ahubwo ikintu gitangaje nyine muri izo muri izo mpapuro babahaye zo kubirukana bavuze ko bagiye kwirukana ngo c'est pour des raisons diplomatiques ubwo rero niba ari impamvu za diplomasi ni ukuvuga ko muri izo diplomasi ubwo sima ko hari igihugu kitishimiye ko abantu bari aho ngaho baba muri icyo gihugu kikaba cyabimenyesheje nigeri nigeri nayo igafata ibyo byemezo none se baramutse birukanywe uko babimenyeshejwe murumva igihugu bazajyamo ari ikihe hakurikijwe nk'uko mubivuga izo mpamvu za diplomasi
mu by'ukuri igihe ku giti cyanjye nta gihugu numva icyo icyo twari twizeye kuva na kera kuva bakiri na arusha teperi yari yarabemereye kuzabafasha gushaka ibihugu bajyamo twebwe twumvaga ko abantu bacu harimo ababaye baciriwe imanza bababere ntabwo bagizwe abere nk'uko nyanumva abantu bamwe babivuga abantu babaye abere ntabwo bagizwe abere baraburanye baratsinda bababere noneho rero abo bantu bacu twumvaga ko nk'uko teperi yari yabyemeye babatuzanira twebwe imiryango yabo bakabadushyikiriza abantu bacu bakaza mu miryango yabo kimwe n'abo ngabo bandi barangije ibihano bakaba barafunguwe nabo ni uko bagombaga kujya mu miryango yabo ubwo rero ikindi gihugu bashaka kubashyiramo ntabwo nkizi icyo twasaba ubu ngubu baracyari mu maboko ya Nations Unies uko byagenda kose Nations Unies niba izi ibyo bintu twasaba ko nations unies yongera ikabafata nk'uko yabazanye ikaba- yabavanye arusha ikabajyana nigeri ibafate yongere basubize arusha niba idashoboye kubajyana arusha hari mekanizme iriya ya- ya- yari yabasigaranye arusha irirahe babafate babajyanirahe noneho abantu bacu bagira amahoro ntabwo numva rero ikindi gihugu gishobora kubakira icyo ari cyo kuko madamu leonsi ntagerura ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye ijwi ry'amerika nijye ubashimiye urakoze nawe venuste nshimiyimana mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza nshimire namwe inshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha nshimire injeniyeri joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na diodone cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe